my country pipo if you get ear make you hear any man wey no fit control im home na scatter im dey take scatter am any pesin wey no fit control the home wey im use im hand put together na scatter im dey scatter am as e come be like this, i no know where kabiyesi wan take this matter i no know how im wan take handle this matter as e come be like this, but news wey dey reach us e come be like olori naomi come finally take the advice wey dey give her say make she carry the husband go court and she don finally carry the case enter court as e come be like so my con. country people i no know how this matter go take boil end no matter how di matter take be me i dey always talk say make they know say that small boy prince tedenikawo he never reach to dey undergo all these things wey dey do make we just shift from that one small make i tell una as di story dey take be now wey she come finally decide say she go carry in fact no be say she don decide now wey she don finally carry kabiesi enter court like this. wetin kabiesi papa go do and and the elders of Ilefe waiting they go do on top this matter because This advice na her friend na im give her her friend wey be barrister na im give her say if she no take step and if she no prove say she dey serious about her freedom she no go get the freedom so as e come be like this wey she don carry the matter enter court like this. my country people, this matter don dey finally pass the limit wey we bin think o oh. we bin think say this thing maybe na family matter family matter wey dey go take settle but olori naomi no see am that way way she con dey carry am go another level wey we totally no know yes the level wey she don carry this thing go like dis nobody follow understand make i no lie give una nobody follow understand because as she been receive that advice most of us dey feel say tom maybe she no go act upon she go reason am well well before she go even do anything but she e never even tey wey she receive this whole advice and the next thing she don carry the husband enter court like this. so make we wait for kabiyesi public appearance for court we go see wetin im go talk but before that appearance i dey get feeling say another thing go happen before that public appearance because if you dey follow this matter you go gree say the prominent men go agree say uh, kabiyesi make im appear for court abi im father im go agree say make kabiyesi appear for court what of the women of ile-ife all this while dey dey storm palace in her on her behalf they go agree say make kabiyesi appear for court what of the elders eh the elders of ile which one of them go agree say make kabiyesi stand up go court because olori naomi don carry am go court my country pipo dis mata as i don already yarn give una so e don dey big pass wetin we bin dey see e don dey gradually big pass wetin we think because as dis mata don boil reach dis level like dis kabiyesi gats honour and any single tin wey go happen next na weda im go obey appear for court or im go disobey dey go come carry am by force so dis one kind thing now eh, make e no reach that level i pray say make they sort am out o but as e come be now my country people, olori naomi badly need her freedom if she no badly need her freedom she for no get the mind to yield to her barrister friend advice to carry kabiyesi enter court my people, make we dey on top dis mata anytin wey drop shimpa i dey carry come for una and dis stage wey dis whole olori naomi come matter and Kabi, kabiyesi come enter like this e no come sweet me because any single thing wey dey do na that small boy president enikawo na him e dey take affect i dey always talk am